muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu no ku maradiyo yanyu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ibifungurwa bya nkenerwa bashyize muri iri tegeko ryasohowe n'umushikiranganji bwa mbere ho iyo lisite ni nto cyane uravye ni ibifungurwa bya nkenerwa abarundi bashobora gukenera ngaha hariho byinshi tutikorera kandi dukenera uyu ni noheli nkuru nziza umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi abuko ku cyemezo cya leta gikuraho amatagisi ku bifungurwa bimwe na bimwe biva muri eyase ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru kandi arimo n'icyumweru cyo gukorera neza rubanda mu makoperative mu rwanda no gukingira iseru mu bana mu ntara ya cibitoke mu burundi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mureke ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomase kamirindi iyi nkuru ivugwa cyane aha muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yagirijwe kuri uyu wa mbere ko yoba yarahaye amakuru y'ibanga yo ku rwego rwo hejuru umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'amakungu sergei lavrov amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru lo washington post cyaha muri leta z'ubumwe za amerika avuga ko mu mubonano trump yagiranye n'umushikiranganji sergei lavrov ku munsi wa gatatu w'indwi iheze yoba yaramwibiye amabanga y'ingene urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ruriko rurategurwa na leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru ikinyamakuru washington post cyayahaye ni cyayahawe n'inshuti ya amerika itashimwe ko uburusiya bubimenya aya makuru yamirirwa kure na general hr mcmaster umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa perezida trump aho avuga ko yari muri iyo nama n'abategetsi b'uburusiya ariko atigeze yumva ibi bivugwa abashinga amateka bamwe baramaze kuvuga ko mu gihe ayo makuru yoba ari ay'ukuri bishobora kubangamira umutekano wa amerika kuko uburusiya atakiboneka buriko burakora mu rugamba n'umuhari wa leta ya kisilamu aya makuru atangajwe mu gihe hakiri ibihishijwe mu ikomborwa rya james comey yahoze arongoye ibiro bya bijejwe gutohoza ibyaha bya fbi ahavuga ko yoba yariko atohoza imigenderanire iri hagati y'abari muri leta ya trump n'uburusiya mu gihe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri afurika naho ibisigara bibiri byo muri cote d'ivoire byari mu ruhagarare ryo ku munsi wa mbere abasirikare bagumutse babandanya barasa mu kirere mu ntumbero yo gusaba leta kubaha uturusho yabemereye abamenyeshamakuru b'ijwi rya amerika muri ico gihugu batangaje ko amasasu yahagaze kumvikana mu bisagara vya abijan na bwake mu masasi sita y'ejo ku wa mbere ariko abantu babandanya bafise ubwoba amaduka arugawe eka n'amabara barabara arera umuvugizi w'abo basirikare bagumutse yabwiye ijwi rya amerika aho ari ibwake ko batagamije gutembagaza ubutegetsi ariko ko basaba perezida arasani watara gushitsa ibyo yemeye byo kubariha uturusho dushika ku bihumbi mirongo ibiri by'amadolari y'abanyamerika kuri umwe wese abandanya avuga ko bamaze guhabwa ayadashika igice cayo akifuza ko ayasigaye bokumvikana ingene boza barayahabwa buri kwezi umushikiranganje wo kwivunabasi wa Cote d'Ivoire Alain Richard Donuwahi yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa mbere ko habaye umwumvikano n'abo basirikare bagumutse ariko abavugizi babiri b'abo basirikare babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika Reuters ko ivyo leta yabashikirije bavyanse ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryongereje igitigiri cy'amafaranga akenewe yo gufasha impunzi z'abanyesudani y'epfo umuriyaridi umwe w'amadolari n'ibice bine niyo akenewe kugira izo mpunzi zironke ibifungurwa amazi hamwe no kuvugwa filipo garandi arongoye HCR yatangaje ejo kuwa mbere ko Sudani y'Epfo ari igihugu cyo ku isi impunzi zigurirana n'ingoga aharurwa izababa miliyoni zibiri abana bakaba baharurwa mu miliyoni zahungiye mu bihugu bibanyi intambara y'abene gihugu igeze mu myaka ine muri icyo gihugu ikaba yatumye umuriyoni n'ibice umunani by'abanyagihugu bata izabo bagahungira hagati mu gihugu akanama kajejwe umutekano muri oni kaneguye kuri uyu wa mbere ejo ikigendajuru cya misile cyatewe ku munsi w'imana na korea ya ruguru kagasaba ako kanama kagasaba rero ko korea ya ruguru ifatirwa ibihano mu itangazo ryemejwe n'ibihugu cumi na bitanu bigizwe ako kanama harimwo n'ubushinwa somambike na korea ya ruguru oni itekanya itegeka ico gihugu guhagarika vuba ibikorwa vyo ku bandanya bakora ibirwanisho ruhonyanganda iyemezwa ry'ico cemezo cyateguwe na leta z'ubumwe za amerika ribaye imbere y'inama yo mu mwiherero y'ako kanama itegekanijwe kuri uyu wa kabiri yasabwe na amerika n'ubuyapani kugira bavugane kuri iryo gerageza ry'ibyo birwanisho korea ya ruguru yaragerageje inshuro zibiri ibirwanisho vya nikeleyere hamwe na misile zirenga cumi kuva mu mwaka uheze ivyo vyose ibigira ibigira mu ntumbero yo kuraba ikigendajuru gishobora gushika ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika amakuru twabateguriye muri aka kanya n'aha agarukiye turasubira igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com naho nimujyeyo murahasanga ibiganiro n'amakuru yacu mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi leta yaraye ifashe icyemezo cyo gukuraho amatagisi n'amakori ku bifungurwa biva hanze y'igihugu by'umwihariko ibiva mu muryango wa afurika y'uburasirazuba eyac eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru ibifungurwa vyerekewe n'ingingo y'umushikiranganji w'ikigaga ca leta ni imyumbati ifu y'imyumbati intete z'ibigori ifu y'ibigori umuceri n'ibiharage vyumye gushika kw'itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi umwaka ivyo bifungurwa vyose vyakuweko amatagisi ya duwane itagisi nyongeragaciro teveya hamwe n'amatagisi n'amakori yo hagati mu gihugu ico bita hodovance administrative ishirahamwe rihaniye inyungu z'abaguzi ya buko rirashimishwa n'iyo ngingo ya leta ariko nawe nkuru nziza rirongo yasanga urutonde rw'ibifungurwa rudashemeye ugereranije n'ivyo abarundi bafungura ibifungurwa vya nkenerwa bashize muri iri tegeko ryasohowe n'umushikiranganji bwa mbere ho iyo lisite ni nto cane uravye ni ibifungurwa vya nkenerwa abarundi bashobora gukenera ngaha hariho vyinshi tutikorera kandi dukenera biva hanze kandi biduza ibiciro batashizemo mu myaka yahera byari ibintu bishika nka cumi na bitatu cumi na bibiri mugabo ubu ni ibintu bitatu n'ibivamwo bindi bitatu mwashimye ko hajya ko nk'ibindi bihe
twatanga akarorero k'ibintu by'amafi indagara si nyinshi turaba mu itangandika hariho izindi ziza ziva hanze zongerezwa ku izo nazo zari zaduga ibiciro kandi murazi yuko abanyagihugu b'abarundi bakenera nabo nyene ibiva muri ziriya ndagara hariho nk'ivyekeye amatomate ajya ari mu dukopo nabo nyene barabikenera mu kubi ngaha kandi biraduza ibiciro hariho ibindi byinshi sinodondagura ngo ndabiheze mugabo twari twiteze yuko byari kuba byinshi ishirahamwe yabuko ntiryishimiye kandi kiringa abaguzi n'abadandaza bahawe umwaka ukarusho mu bisanzwe twarakengurutse twari bavuze bati ni amezi atatu tukibaza twebwe ayo mezi atatu yari nk'akarorero kugira barabe ingene ibintu bizogenda none iteko twabonye yasinywe itariki cumi na zibiri z'ukwa gatanu ubwo rikavuga yuko rizokora mirongo ibiri n'indwi z'ukwa kane gushika mirongo ibiri n'indwi z'ukwindwi murumva umuravye igihe risinyiwe n'ikiringo rimara ko hariho ubudasa tukavuga tuti rero aho umuguzi bamutwaye iminsi twibaza ko yogizemwo akarusho na cyane cyane ko iryo tegeko n'ubu ritaraja mu ngiro urumva ryasohotse gusa ikindi cya kabiri ni uko iri tegeko risohotse ritanga ikiringo gihurirana n'umwimbu ibyo rero bica bituma hazohava haba ukwitiranya ingaruka nziza zivuye ku mwimbu bigaca bituma ibiciro bigabanuka ku isoko hanyuma uwubirabira kure akibaza ati ni ka karusho biraboneka kandi ibintu ibiciro byagabanutse none rero amezi atatu araheze kugira ntiyabuka kwitiranya ibintu noel nkunziza ahanura ko hoshinga umugwi ukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo mu myaka iheze kandi tubaza n'uko bobikora baca bashiraho umugwi w'abantu bava mu mu bisata bitandukanye bashobora uh, gukurikiranira hafi ingaruka nziza zivuye kuri ako karusho bakazitandukanya ni- n'izivuye kuri uwo mwimbu ubonetse kugira ngo ejo hirya y'ejo mu k'umunani cyangwa mu k'icenda ntidusubire gusanga vya biciro biduze hama ngo bisubire bifata yandi mezi atandatu ndwi kugira ngo abashinga amateka babibone hama basubire bashireho itegeko iyo komisiyo boshiraho yoheze ikabikurikiranira hafi ibonye ko uh, ata karusho kaniniya kazo kazoshika mu kw'icumi na rimwe mu kw'icumi na kabiri n'umuwundi ngundi mwimbu igasaba yuko bokongera ico kiringo kuko ineza bari biyumviriye ku muguzi eh, izoguma ifise akamaro hamwe rero usanga bagiye kwitiranya ivyo mwimbu n'ivy'ako karusho twosanga umuguzi hahombeye mbere uwo mugwi eh, si no kugirira akamaro bene yo gusa na leta wigirira akamaro ikibazo rero yuko ku neza y'abaguzi no ku neza y'abafata ingingo uwo mugwi utegerezwa kujaho kugira ngo utange eh, ibiharuro canke inkuru zikwiye z'imvaho zotuma abafata ingingo bashobora gufata ingingo zibereye iyi ngingo y'umushikiranganji w'ikigaga ca leta ije inyuma y'aho mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abashingamateka bamutumiye ko bamusaba kuyishyiraho ico gihe hari umugwi w'abashingamateka ujejwe ibibazo vy'uburimyi wari wabonye ko ibura ry'ibifungurwa rikomeje kwiyongera mu gihugu iryo kena ry'ibifungurwa vyankenerwa cane cane ryari ryatumwe n'uko umwimbu w'agatasi utari wagenze neza bitewe n'uruzuba mu ntara zimwe zimwe ahandi naho hakagwa imvura y'umurengera yonona imirima gushikura amafaranga leta ihevye yokwinjije mu kigara cayo avuye mu matagisi y'ibifungurwa vyoroherejwe kwinjira mu gihugu ntaramenyekana eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika u rwanda rwaraye rutangiye icyumweru cyo gukorera abaturage neza mu makoperative abanyamuryango b'amakoperative amwe n'amwe ariko bemeza ko imisanzu batanga ntacyo ibamariye ahubwo yikiriza abayobozi b'ayo makoperative gusa eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru iki cyumweru ubutegetsi bwahariwe cyo gutanga serivisi nziza mu makoperative ku rwego rw'umujyi wa kigali cyatangirijwe mu karere ka nyarugenge habarizwa amakoperative asaga magana atatu mirongo itanu ahanini kiribanda ku bukangurambaga bunyuze mu makoperative hirya no hino mu gihugu ubutegetsi burasaba abanyamuryango b'amakoperative n'abayobozi babo gukorana neza mu mugambi wo kwiteza imbere koperative ziri mu by'ibanze ubutegetsi buvuga ko zifasha mu iterambere ry'igihugu icyakora ku byumvikana ku minwa ya bamwe mu banyamuryango mu makoperative amwe n'amwe byo haracyari umurundo w'ibibazo bishingiye ku micungire mibi ijwi rya amerika yaganiriye nabo mu makoperative yo gutwara abagenzi mu mujyi wa kigali kuri moto benshi barinubira uburyo batanga imisanzu bakabura irengero ryayo uyu mugabo duhimbye mucyo yemeza ko amaze imyaka icumi muri koperative nta musaruro ayibonamo turakora ugakora nk'imyaka icumi undi agakora nk'imyaka cumi n'itanu ayo mafaranga yinjira muri koperative ariko ukazategereza ko hari ikigarukira umunyamuryango wa koperative kikabura watubwira muri ayo mafaranga mugenda mutanga umubare ubu ngubu aho bigeze turasora ibihumbi bitanu ku kwezi bya buri mumotari tugatanga twigire motari amafaranga igihumbi na magana atanu tugatanga n'amafaranga ibihumbi bibiri bya kevesesi mucyo utwara abagenzi kuri moto yarangije amashuri yisumbuye mu by'ubuvuzi bw'amatungo abura igishoro cyo kujya kwikorera ahitamo gushakishiriza kuri moto ashavuzwa bikomeye no kuba muri koperative yita ku inyunyuza abanyamuryango abantu bafite amadiporome dufitemo abaade dufitemo abarisansiye bakora aka kazi ariko twese baduhinduye ngo ubwenge bwacu burangirira muri kasike nkatwe rero biratubabaza kuba warafashe diporome ukagenda ukayibika mu nzu kubera ko ibyo ukora wowe urabikora ariko ugategereza umusaruro wabyo warabuze motari bimumariye iki gukora ibya inshingano ze byarangiza ibyo ategereje kuri koperative ntibiboneke aho ngaho natwe ni puwede interogasiyo turabyibaza twabiburiye igisubizo mbega bimeze nka bya bindi ngo akaruta kandi karakamira afatiye ku mafaranga bishyura mu makoperative n'indi misoro ya buri kwezi uyu twahimbye mucyo yagenekereje adukorera imibare tega amatwi n'ibibarura ry'abamotari aka kanya wenda tuvuga ngo ni ibihumbi cumi na bitanu ni urugero rw'abamotari bakorera muri kigali niba motari umwe yinjiza ibihumbi bitanu ku kwezi ubwo um, ku kwezi uh, motari zinjiza miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu makoperative izo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ntabwo zakananirwa kugira icyo zikora ku mwaka ni amafaranga angana ku buryo yananirwa kuvamo inzu igaragara yitirirwa abamotari bavuga ngo iyi yubatswe n'abamotari kevesesi dutanga yonyine ari ibihumbi bibiri dusanga ibihumbi cumi na bitanu by'abamotari byakinjiza nibura miliyoni mirongo itatu za buri kwezi ayo mafaranga eh, yabare ni amafaranga menshi mu mbwirwaruhame z'abategetsi muri icyo cyumweru batomora uko serivisi nziza zagombye kuba zihagaze muri koperative bwana parufe busabizwa ni meya w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe ubukungu serivisi nziza mu makoperative igomba guheraguza ihabwa abanyamuryango cyangwa abashaka kuba bo zirimo kuborohereza kuba abanyamuryango kubacungira neza umutungo mu mucyo kubakiriza yombi kubaha amakuru akenewe kubafasha kuva mu bukene kubafasha kwihangira imirimo kubafasha kwizigamira n'izindi serivisi zitandukanye uretse amafaranga umumotari asabwa buri kwezi hiyongeraho amafaranga magana atatu y'imisanzu ya koperative ya buri munsi ufashe magana atatu ya buri munsi ku kwezi ni ibihumbi icyenda ku mwaka ni ibihumbi ijana n'umunani wabara ku myaka icumi muke amaze muri koperative bikaba miliyoni n'ibihumbi mirongo inani atazamenyera irengero ubuyobozi bw'ikigo cy'amakoperative rca ku kibazo cy'imicungire mibi ituma bamwe bitotomba buvuga ko bidakabije bwana deo garatiyasi bizimana niwe wahagarariye rca ariko nimba ari imwe wenda igaragaza ibibazo by'imiyoborere mibi yaba ari wa mukobwa utupisha bose aho icyo tujya dukora muri arasiye hari itegeko riduha ububasha bwo gukuraho abayobozi tugashyiraho abandi tugakora ubugenzuzi iyo dusanze hari ubuyobozi bwakoze nabi tubukuraho tukabushyikiriza n'ubutabera icyagaragariye amaso ni uko abamotari barambiwe ibibazo by'amakoperative ubwo bagezaga ku butegetsi ikibazo cyo kutabonera ku gihe urupapuro rubaha uburenganzira bwo gutwara ruzwi nka autorisation de conduire ibisobanuro bwabahaye ntibyabanyuze maze bahagurukira icyarimwe barivumbura bashaka gutaha biba ngombwa ko abashinzwe umutekano bakumira gutwara ibinyabiziga bikorera amafaranga nka moto ni itegeko rya leta kubikorera mu makoperative baretse kuba ari itegeko ubundi kuri bo ntacyo bimaze kuba mu makoperative birumvikana ko koperative kuyibamo nta n'ikintu na kimwe bimariye umumotari kuko niba twebwe turi abagenerwabikorwa ba koperative yakagombye kuba aka kanya hari ibyo yadufashije bigaragara uyu nawe atukoze impanuka arirya akimara kandi byitwa ko ari muri koperative nta na kimwe yakumarira rwose kuko uhera kujya mu bitaro umuryango wawe waba ufite icyo yagurisha wenda yagurisha isambu akaba aribo bagukura mu bitaro koperative ikaba nta kintu yakumarira rwose urumva ubutegetsi bwakora iki kuri icyo kibazo ni uko aya makoperative bayasenya akavaho noneho leta akaba ariyo ikontorora amamoto muri rusange magingo aya ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kibarura amakoperative asaga ibihumbi umunani mu rwanda na miliyari zisaga mirongo itatu n'umunani z'amafaranga y'umugabane shingiro ubutegetsi kandi buvuga ko mu mujyi wa kigali mirongo irindwi ku ijana by'abakuze baba mu makoperative kandi yagize aho abageza birasaba gukurikiranira bya hafi imicungire y'amwe muri aya makoperative bamwe bumvikanisha ko azamura abayakuriye abanyamuryango bakayabamo byo kuzuza umuhango eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaraye ashyizeho minisitiri w'intebe mushya yitwa edouard philippe umunyamategeko w'imyaka mirongo ine n'itandatu edouard philippe si uwo mu mutwe umwe wa politiki wa perezida macron ahubwo akomoka mu ishyaka ry'abarepublikani le republicain akaba kandi n'inkoramutima cyane ya alain juppe nawe wigeze kuba minisitiri w'intebe w'ubufaransa mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika umusesenguzi dr paul kananura uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyitiriwe mandela gikorera mu bufaransa abona ko ari ikimenyetso cya macron ko leta ye ifashe impande zombi dr kananura yavuganye n'umunyamakuru jean claude kabengera wimenyereza umwuga ku ijwi ry'amerika kananura yatangiye amusubiza niba edouard philippe azatanga umusaruro ategerejweho reka ko ibyo ngibyo dukurikije ziriya sondaje zari zimaze iminsi zerekana ko abaturage bifuza ko minisitiri w'intebe mushya aba nawe akiri muto kandi akaba atari umuntu usanzwe uzwi cyane mu bya politiki nka perezida kugira ngo iyo mpinduka yinjire mu bafaransa cyane cyane ko bari berekanye ko barambiwe abanyapolitiki batabakemurira ibibazo bagiye basimburanwa ku ngoma kuva muri mirongo itandatu kuki alain juppe yihutiye cyane kugaragaza ko ari umugabo ushobora kugira ibyo ahindura muri guverinoma yaragiye ahinduranya imyanya gutyo ni uko icya mbere cyo bahuje ibitekerezo urumva eduard philippe agendera mu murongo wa jipe umuntu wari umuvugizi wa renjipe muri icyo gihe usa n'uwabaye mu banditse iyo porogaramu ya renjipe birasa n'ibibegeranya mu buryo bwo kubona imiyoborere y'ubufaransa izaza ikintu navuga ko kimutegereje imbere ni guverinoma nshya macron arashaka ko ahindura azana amaraso mashyashya muri guverinoma y'ubufaransa nk'uko yabyijeje abaturage muri rusange ariko agomba kugira umubare munini w'abantu bamushyigikiye mu nteko ishinga amategeko kugira ngo abashe kugaragaza gushyira mu bikorwa ibyo yijeje abafaransa biragenda gute urabona ku ruhande rwa edouard philippe ari bubashe koko kwemeza abarepublikani ko bashyigikira macron mu nteko mu matora ateganijwe ibyo ngibyo ntabwo ashobora kubigeraho ariko kuko guverinoma izagira abaminisitiri bake makuru uko abishaka cumi na batanu nashyiramo abaminisitiri nka bane cyangwa batanu b'abarepubulika arabatsinze igitego cya mbere cy'uko kuvanga imyumvire mu bufaransa itakigendera ku ishyaka ry'abaharanira imibereho myiza y'abaturage cyangwa se abatsimbaraye ku bya kera kugira ngo hazemo iryo shami rishya ryo hagati makuru yifuza ryahuza abantu bari muri iryo shyaka rya peyesi ba makuru n'abandi bari muri iryo shyaka ry'abarepubulika ba renjipe na rusantere ya bayiru kugira ngo abo bose noneho bakore ikintu gishya muri politiki y'ubufaransa mbese ubufaransa nabwo aho kugira ngo bugire politiki nk'iy'abanyamerika bugire politiki zindi z'abanyaburayi zisa n'iziyoborerwa hagati uyu mwanya edouard philippe afashe ni uwo kubasha kumva neza imikorere y'inteko ishinga amategeko akumva ko hari umubare bakeneye kugira ngo politike zabo bifuza zibashe gushyigikirwa mu nteko bizagenda gute urabona abarepubulikani bavuze yuko umuntu wese ushobora gufatanya na macron muri iki gihe batazabyumva kimwe nawe bizashoboka mu kanya batangiye kurya iminwa kuko ubahagarariye bernard akoye wahoze ari n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko bamubajije aravuga ngo eduard philippe yagiye wenyine ubu tuzareba rero niba hari abandi azajyana nabo mu barepubulika ejo nashyiraho guverinoma nibaba benshi abarepubulika bazatangira kugira ibibazo ubu ngubu barabifite byo kwisuganya iriya repubulika marishe cyangwa ibyo twakwita ingenderahamwe za repubulika bashyizeho abakandida ukabona mirongo icyenda na batanu ku ijana ari abantu batigeze bakora politiki kubera rero ko abadepite batorerwa mu ntara zabo ntawuzi ubu ngubu uko bizagenda ariko ndumva abaturage b'ubufaransa baba barizeye makuru bazanamuha ingufu mu nteko kugira ngo abashe kuyobora ntabwo uko kudashyiranywe cyangwa kongera kwisuganya kw'ayo mashyaka bishobora kubera ingufu Macron mu gihe yaba ashatse kwemeza inteko kuko kwakira ibitekerezo bye ibyo bishobora kumuha ingufu bizaterwa n'uko abaturage bazashyigikira abakandida be nibaramuka babashyigikiye akabona nk'abadepite magana atatu abandi bandi bazagenda muri politiki bamusanga noneho ashyireho yenda ishyaka rikomeye rihuza abantu bo mu bice byombi tutakita ko bari mu bahezanguni b'ibyo bice uyu ni umusesenguzi dr paul kananura uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyitiriwe mandela gikorera mu bufaransa ku ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya w'ubufaransa edouard philippe kananura yaganiraga n'umunyamakuru jean claude kabengera wimenyereza umwuga ku ijwi ry'amerika noneho dusubire mu burundi aho abana ibihumbi magana abiri na mirongo ine bo mu ntara ya cibitoki bari hagati y'amezi icyenda n'imyaka cumi n'ine y'amavuko bareba batangiye gukingirwa iseru n'ibihara ni mu rwego rw'icyumweru mpuzamahanga cyabihariwe ibindi kuri iyi nkuru na evariste nziko banyanka
kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke niho hatangurijwe ku rwego rw'igihugu kuri uno wa mbere isekeza ryo gucandaga ibibondo indwara z'agasama na ribeole umufasoni Rose Magnifique Nduwimana ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakunguni mu Burundi yatomoye imvu n'imvano zitanguzwa ry'iryo sekeza ku nshuro y'indwi ku mugabane wa Afurika Permettez-moi de rappeler que la célébration aujourd'hui de la 7e semaine africaine de vaccination au Burundi fait suite à l'adoption d'une résolution des ministres umufasoni ati munkundire ndabibutse ko ino ndwi ya afurika yumvikanywe n'abashikiranganji b'amagara y'abantu bo mu karere hamwe n'ishyirahamwe oms gitaha amagara y'abantu ku isi mu nama igirira mirongo itandatu mu mwaka wa bibiri na cumi ico gihe ibihugu vyumvikanye ko buri mwaka hazoza haraba iricandagwa abanyacibitoke ugwaruka n'abavyeyi eka n'abajejwe intwaro bashima kubona iryo sekeza ryatangurijwe muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi umufasoni ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu onu akorera mu burundi yashikirije abanyacibitoke n'abarundi bose muri rusangi intumbero y'indwi yahariwe urwo rucanco mu burundi no muri afurika yose Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Moeti Rebecca Machidiso, lobby de la semaine africaine.
umufasoni rose magnifique nduwimana avuga ati iyi ndwi ya afurika y'urwo rucanco niyo gutsimbataza gucandaga ingwara z'ibiza mu karere na cane cane guhamagarira abantu kwitabira ico gikorwa ni kugira ngo umwe umwe wese agire amagara meza uwo mufasoni ati kuva urwo rucanco rutangura muri bibiri na cumi na rimwe uburundi bwifatanya n'ayandi makungu muri ino ndwi yahariwe urucanco kugira bufashe ababubamwo kugira bagire amagara meza icivugo c'ino ndwi ni abanyagihugu bacandazwe n'abanyagihugu bafise amagara meza icivugo c'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi n'urucanco rukingira bose nimwicandagisha mu gihe mu myaka iheze hari abatitabira injanjo kubera ibintazi mu ntara c'ibitoke yosefu teriteka irongoye afise ubutumwa ku bajeje intwaro no ku bavyeyi b'abana begwa n'urwo rucanco tugasaba rero abo mu ntwaro cyane cyane gufata iya mbere ntihagire abahava batanga inyigisho zo kugerageza abenegihugu mwabonye na gashinge ntihagire ahava bitiranya na bw'abandi bavuga ngo rukoti ubushinge n'ibindi tukanasaba abarongoye indero urwaruka rwinshi mu mashuri kongera kwemeza ko tuzogerageza gukurikirana urwaruka rwose muri ico gitigiri twavuze rwose ko bazoba baronse urucanco ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida bubicishije ku muvugizi wabwo tade ndikumana buvuga ko mu ntara c'ibitoke hitezwe abana bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo ine bazoronswa urwo rucanco ni mu gihe ku rwego rw'igihugu hitezwe miliyoni zine zirenga bitegekanijwe ko urwo rucanco rw'agasama na libeole rwatangujwe kuri uno wa mbere ruzomara ikiringo c'iminsi ine rukazosozerwa kugerekerezo ya cumi n'icenda kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu cibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika inshuti zacu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
umushyikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson n'umushyikiranganje wa mbere w'igihugu ca georgia georgi firikashvili baherutse gutera igikumu ku masezerano yo gufashanya mu vyerekeye umutekano amasezerano ni intambwe ikomeye cyane mu gufashanya mu vyerekeye umutekano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu ca georgia ayo masezerano ategekanya gusangira amakuru yerekeye iperereza kandi akomeza gukorana ku vyerekeye kurwanya iterabwoba hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na georgia ayo masezerano azokomeza kandi ugukorana hagati y'igisirikare ca georgia n'igisirikare c'ibihugu bigize ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan ayo masezerano ashigikiye utwigoro tw'igihugu ca georgia tuwutunganya gushasha igisirikare cyayo inyuma y'uko bateye igikumu kuri ayo masezerano umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca georgia georgi firikashvili barahuye kugira baganire ugukorana gukomeye hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na georgia baribukije ko uyu mwaka uhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye habaye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi tillerson yaravuze ku ntambwe ziboneka igihugu ca georgia cashitse ko kuva kironsa indaha y'ukwikukira yarasubiye kwibutsa ukwiyemeza kwa leta zunze ubumwe za amerika ku vyerekeye intambwe igihugu ca georgia kibandanya kugira mu nzira y'ukwinjira mu muryango w'ibihugu bigize akarere k'iburaya n'akarere ka atlantique umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yarongeye kwibutsa ukwiyemeza kwa leta zunze ubumwe za amerika ku vyerekeye ubwigenge n'imbibe za georgia georgia ibandanya guhangana n'uburusiya ku vyerekeye intara ziyongoye kuri ico gihugu zishigikiwe n'uburusiya za abkhazia na south ossetia uburusiya bwemeye izo ntara nk'amaleta yigenga inyuma y'ingwano yamaze igihe gitoyi hagati y'uburusiya na georgia mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani naho ari ibihugu biri ku rushi byakurikiye uburusiya mu kwemeza izo ntara umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca georgia georgi firikashvili barumvikanye ku vyerekeye kubandanya utwigoro two kubona ko igihugu ca georgia kibandanya kurangwa n'umutekano n'iterambere
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika muracyumva ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ibiganiro byacu birakomeza ntimujye kure ariko rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.